hi guys welcome back to mama soj vlog how you guys doing if you are new here you are welcome and if you are returning subscriber god bless you as always come back to watch my video my people hmm, a different thing dey happen for this nigeria my people for this nigeria law my people no be small thing o my people today na na oduduwa agitators wey be say dey arrest for sunday go house go court my people hmm my people, the lawyer try na so oshowore also oshowore also go to court with them. wey be say the dss people say dem no go release the 12 people say na eight people now they go release but the lawyer try drag the matter so say it doesn't at the di 12 of them na they go release why the dss people they talk say see when they talk say make sunday gboo make e come dss office say sunday go escape if dem come still release di twelve pipo make dem go di four pipo wey be say dem get criminal record dem no go gree come back to court to come answer dia case again say make dem use sunday go take do example Now di lawyer say no dem must hand over di twelve pipo wey dey arrest give am say why dem go just carry eight pipo give am make e dey go make dem leave four pipo in charge of di dss pipo say no na hin o na hin dem dey talk dem drag drag the matter sotey dem con go break con still come back again na the dss pipo talk say dem meet some kind weapon for the fall the rest fall e say dem meet some kind weapon for that so dem still need to investigate na hin the lawyer talk say if dem have to investigate make di pipo dey from house dey come court di dss pipo say no dem go escape dem go travel just the way dia oga do say dem no go leave am Now the lawyer insists say they must leave the 12 complete. Why they go leave 8 and they go they will say they want they will they, eh, they pay 8, they will say they won't keep 4 to themselves for waiting. They say no. Since when we say they never get any evidence against the rest four people, they still from they feel stick from house they come court to come answer their case matter So now, now they can't give them big condition, my people. This condition heavy for grant, my people, for this kind of condition where you say these Yoruba agitators today because they, they run up and down for Sunday go on. My people, they give them the condition. Say the one where be say they get the uh, criminal case record with them. Where be say they toss say they meet them with some kind weapon. Say may all those some may they pay 10, 10 million each. Hey, Nigeria. He said make they pay 10 10 million each or they just say make they pay 10 10 million each before they go pay them, and the rest eight people also they go pay 5 million each my people 5 million naira each oh. make i can calculate 5 million into 8 make i can say calculate 10 million into 4 my people. no be say dis pipo just go go silent person o oh. all the name of say they come outside to come to wetin to come speak for their people to protest against wetin no good for their country Now dem come still talk say make dem still dey pay money upon say dem still lock dem for under dss detention there ah na this nigeria who no get leg if to say nobody come come out to come stand for this yoruba this oduduwa agitators dem my people no be wetin we dey talk we for dey talk na im be say the dss people go just leave the people for there for di innocent people to dey suffer for no reason So me, me I really, really happy for the fact that Showore and the lawyer, lawyer try. God go bless us. So my people, make her live on and make on her watch the video. Make on also hear from the lawyer and the way the matter happen and how they take give them the condition because the lawyer they let us they know say that the freedom na matter the money no matter say important to make them leave them the rest they will go they work on the condition wey be say they give them as long as say the the court don't talk say make they Freedoms with this money with this condition Now they say dem will be lawyer and di west oduduwa nation people. They go join hand together to work on the condition and showore say dey talk say make dem work fast so that the dss people don't go see carry another fresh case up make they don't go see go do wetin con they go leave dem for under under that stress again still they work out from one court to another because these dss people, dem no even dia belle no the sweet the way they the way they let these 12 people they go home with this condition so my people make an make on watch the video man i don't forget to let me know waiting on a tip for the comment section We be sunday igboho um earlier today in in be the dss because say eh, they no go oppose the ruling of the eight where the criminal cases against them they minimal so those eight people uh, justice egwatu rules say eh, make uh, the dss grant them bail with uh, 5 million naira each while uh, the other people wey dem get uh, criminal allegation uh, the court rule say those people dem go grant dem bail with ten million naira each and some other conditions dem go get uh, dem go bring shorty wey be civil servant wey get uh, property for abuja and um, other plenty plenty things wey uh, we go uh, list am out to una one by one Justice Obiora Egwatu also rule say um, these applicants wey don get bail now dem go dey visit dem go dey show diasef every monday every week for three months so the koko wey dey there be say justice obiora egwatu of the federal high court abuja don rule say make uh, the 12 aids to Yoruba Nation activists Sunday Igboho make them grant them bail. So for the two different people, the two different set of people, the first eight were not to get um, involvement for the criminal allegation where they put for their heads. Then go bail them with 5 million naira each. Then the other four were the DSS pray the courts to keep for their custody for extra 14 days as we tell am before make the forfeit uh, conclude uh, their investigation justice obiore gwaturu say make them still give those people bail for 10 million naira each uh, dem go submit their documents Then go bring uh, shorty with be civil servant the shorty too go get uh, property for abuja and uh, dem go the report once every week that is every monday for the next three months make them dey monitor them. so now the matter we will carry come to una so now remember say don't don where this uh, court hearing starts. It e starts on july 23 2021 uh, And the lawyers they don't dey go so they don't dey go so the ruling don't finish so they wait for the the lawyer to the 12 aides to come out come tell us inc the ruling but as we talked before now july 23 2021 na this process starts. They come adjourn them to to 29th before they come adjourn them again to august 4 so justice obiara egbatu thank the dss as them bring uh, the people come court in person Now come make wey be say the hearing come proceed to this point wey we dey so country pipo um, make i block dem for front for this side when dey come so Hello. Um, thank you. No. hold on, hold on, hold on and Saturday. Different terms and conditions. How do you react to that? Well, uh, it's not a problem. Well, justice is the same thing. Justice is equal. What's fundamental for us is that these people should be given justice. We are actually here because of their liberty, and the court has granted them their liberty. So it does not matter uh, what what are the terms of um, the bill. What's important is that they have been granted, and we're very very glad about it. You see, when you talk about justice, it's like a glass cup. When you put water in it, it's a glass cup of water. When you put wine in it, it's a glass cup of wine. When you put tea in it, it's a glass cup of tea. When you put Sunday go in that same glass cup, it's a glass cup of Sunday go. What is essential is that there must be justice for every citizen of Nigeria. And we are glad today that the court has confirmed this even listen to the work and the industry put into the ruling of the court, you understand that there's a need for some of our, uh, most of our security agencies to quickly begin to learn the business of the rule of law. So we're very happy about it. So are you saying there's not a typical variation? No, no, no, we don't need to vary the um, the ground of bail because the grounds are quite well, uh, good and fantastic. What we are supposed to do is to meet up with the required um, ground so that we can quickly move on and these people can have their liberty quickly. Where is this? are the lawyer to the applicant with that. and I don hear as him talk the matter say conditions where they give them. dey favorable to them. so they are all now na to go finalize all the conditions where justice obere gwatu give them to make sure say to make sure say they release these people on bail so na the lawyer be this I don hear a him talk am say the ruling wey justice obiore to give say e dey okay for They are goal now na to go complete uh, the process to make sure say uh, dem release these people based on the conditions where they give them for court but the people finally finally the twelve uh, yoruba nation activists eight wey dss uh, arrest since July 1, then we finally get their freedom.